the way wey be say Toby phillips they always they show gratitude to the kabiyesi for marrying her into the palace It should say true true eh, Toby phillips forced herself into the marriage with the kabiyesi because of maybe you know you want the answer olori because of the wealth in the palace because especially say you won't compete with queen naomi Toby phillips cannot compare herself to queen naomi we don't establish that one long before now she's not a match for queen naomi both character wise oh, and different different ways e no reach e no reach see eh tobi cannot battle with the lord Toby right now e, e dey seen in every way in everywhere e dey feel say e get the calabash man the juju man wey go help am but you see heaven will expose Toby phillips and all her allies no no no no gainsaying queen naomi go come out victorious shining like the light where she be make you sit down no relax make i give you the update where i just they hear na na na na as e they hot as see they drop that's so i dey carry and come meet you Now welcome back again to our youtube channel oh my correct correct people. if that the first time where you they see this youtube channel eh, make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you are not a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na him be the real mvp my correct correct people, the alleged information we e just dey drop for ear right now It' e dey heavy for my heart even me wey i wan talk and self, it' e dey heavy because it be as if say wahala don bust for inside the only of ife palace so now remember now olori toby phillips who be say he just born Jima for the K B A C allegedly because many many people they believe say since toby phillips not agree make K B A C do dna test for the children we no you call them K B A C own but now time oh calm down now time now go clarify everything he be as if say she they regret her decision to born for the K B A C because the treatment where she been they receive for inside the palace is not too good for for her body yes di tin wey tobi phillips bin dey think say if he just born dis children everything would happen Not be so it e be oh, <laughs> not be so it e be e no they make sense to her at all kpsc they neglect am like say tomorrow no day. If they e cause wahala for inside the palace so oh. make una remember that time when be say we bin hear say tobi phillips been get a long time ago eh we be here say she needed to go back to her mama side yes o go take care of her pregnancy kabiyesi bin promise am say make you no worry once in a while e go dey drop dey come her mama side dey come dey see am Hmm. by correct correct people unfortunately for Toby Phillips she no get any visit from the Kabiyesi throughout that period okay oh she carry her pregnancy to term oh come dey hope say at least now wey she don born pikin for the Kabiyesi everything go dey fall for her lap according to the tori wey we dey gather olori tomi philip dey vex well well because kabiyesi they neglect am If e they neglect am they neglect the ejima where he born up till now we dey hear say eh, kabiyesi never see the children allegedly and kabiyesi also he never take an eye see eh, olori tomi phillips all the conversation where they get now on phone they talk because becos me i even understand say according to the tradition of ile Toby Phillips not supposed to see KBAC, especially the children, they're not supposed to see KBAC until they do the 822, the 21 days 822 for the children before they go carry and enter inside the palace. It be as if say KBAC not they happy with the twins. Yes, and you know, you know they show as much love as we they expect. Now, so Toby Phillips talk o, na so we take hear She they cry, she they lament. she say if she know say na this kind treatment na im she go dey receive she for no born this pikin you know say pregnancy dey carry woman go through different different circumstances my correct correct people. and postpartum depression na a real thing yes some people dey feel say okay oh maybe na the pikin wey she just born e dey affect her body e dey affect her psychology even up till now sef she fit to still dey contract So she dey go through different different phases my correct correct people. Eh since when she born pikin for Kabiyesi she dey complain say at least despite tradition Kabiyesi for find way come see am. I say na wa o. Dis wife no dey understand something. E no dey understand something. Wetin dey cause this kind of gbege? E be as if say Kabiyesi ask Olori Tobi Phillips this DNA test wey e ask Olori Tobi Phillips for na im dey cause Tobi Phillips major wahala because since now we hear say Tomifilis e dey peaceful before on sunday wey Tomifilis carry im pikin go do christianing carry am make dem carry am go church make pastor come pray for the twins eh kabesi no dey there we hear we never hear tori about tobi phillips since after that Christianing, name wey tobi phillips don dey come outside dey post on top of our social media na all this wahala start my correct correct pipo although women wey born pikin new dey fit to dey go through different different things make dem no get explanation to as to wetin dey cause wetin dem dey go through but tobi phillips own e too much di push gift wey we hear say kabiyesi bin give to tobi phillips una hear say Toby phillips reject am she tok say because kabiyesi one day insist say im go do dna test for am without eh, doing all the things wey she want say she no fit dey happy accept anything for am yes e say kabiyesi still put queen naomi way above am say kabiyesi dey do more things for queen naomi than e dey do for her as say see dis woman o. stop to dey compare yourself with queen naomi you and queen naomi no dey for the same category and na the same thing wey many many people dey talk for comment section you no fit compare the marriage wey dey between you and queen and kabiyesi and the one wey dey between kabiyesi and queen naomi they are two different things yes as e be say toby phillips dey hear wetin kabiyesi dey talk all dis wahala for be things of the past therefore no dey get trouble for inside the palace but lai o oh, respect far from toby phillips body e dey always dey wan do make the one wey im tok maybe say na the one wey kabiyesi dey do i dey wonder sometimes whether na toby phillips dey marry di kabiyesi abi na kabiyesi dey marry toby phillips na so the matter take dey spoil o as e be like this now the matter many many kasala dey burst for the palace as we dey hear the matter ah e dey cause plenty talk talk both inside and outside the palace many many people wey dey tok say dey get evidences to prove different things about obifris dey dey come outside o as olori as the Olori, dem dey like dis now you see ashley she wan come talk her own marian get her own even eh, yanate odua get the one wey wan talk about tobi phillips you dey see all dis kain kasala on top one person head on top say you born ejima my people. dis kind of treatment e no good o and i feel say na tobi phillips na dey drag am to herself she dey cause wahala to herself and as she dey lament as she dey cry she dey do more things wey dey make am even dey worse i con dey even sorry for am because postpartum depression na real thing online in-law dem no allow tobi phillips rest for comment section o oh. dem say heavens go expose tobi phillips and all the things wey she don do my correct correct pipo reactions yapa i say na wow o oh. kweke yeah, make you feel free make you share your thoughts below in the comment section wetin you think about this particular one eh share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video abeg make you like and share the video subscribe to the channel and turn on notification bell i go bring you more updates my correct correct pipo